iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mudusanga ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe na eugenia mukankusi ndi kumwe na justin twitter ku buhanga bw'ibyuma na aloyizi bigirimana uza kumfasha kwakira telefone zanyu twese rero turabasuhuje ni umwanya w'ikiganiro cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru ikaze mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese ni ubwa mbere duhuriye muri kiganiro murisanga muri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu reka rero mbonereho umwanya wo kwifuriza mwe mwese turi kumwe ndetse n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire uzababereye uw'amata n'ubuki uyu munsi turabaganira ku ndwara ya diyabete imwe mu ndwara zitandura umubare w'abantu barwaye indwara ya diyabete wariyongereye uva kuri miliyoni ijana n'umunani ujya kuri miliyoni magana ane makumyabiri n'ebyiri mu mwaka wa bibiri na cumi na kane imibare y'abarwayi b'iyi ndwara yagiye yiyongera vuba cyane mu bihugu bifite umutungo uri hasi n'uciriritse kurusha mu bihugu bifite umutungo uri hejuru ishami rya oni ryita ku buzima wms itangaza ko itangaza imibare ivuga ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda indwara ya diyabete n'indwara y'impyiko yaturutse kuri diyabete zatwaye ubuzima bw'abantu babarirwa muri miliyoni ebyiri bamwe muri mwe mwadusabye ko twakorera twabakorera ikiganiro kuri iyi ndwara ya diyabete kandi twarabibemereye uyu munsi rero twabatumiriye inzobere mube hafi musobanuze ibyo mwifuzaga kumenya kuri iyi ndwara mukomeze kandi kuduha telefone zanyu abatari baziduha kugira ngo tubashe kubahamagara abaziduhaye mwese mwakoze cyane kandi mukomeze nyine kuba hafi igihe tuza kubahamagara tubabone ubuheruka ubwo twaganiraga ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso hari abagaragaje inyota yo kumenya iby'iyi ndwara ya diyabete nk'uko rero twabibemereye ko nari bimaze kubivuga umwanya n'uyu ibisubizo murabihabwa n'umutumirwa wacu ni bwana simon pierre niyo nsenga ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diyabete mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda n'abatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya karindwi muganga simon pierre niyo nsenga uraho neza urakomeye
ni muraho neza yewe umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire kuri twese kandi no kuba barimo kutwumva baba bari mu rwanda ndetse n'abumva ikinyarwanda bose n'abarundi by'umwihariko yego yego ikaze rwose mbanje kugushimira uyu mwanya wongeye guha radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nagira ngo rero dutangira wongere utwibutse mu magambo make mbese indwara ya diyabete n'indwara ki
murakoze cyane indwara ya diyabete ni imwe mu ndwara zitandura nk'uko mwarimu yavuze ko ni indwara iri mu ndwara zirimo zigenda ziyongera ku isi hose ndetse no mu bihugu byacu haba mu rwanda no mu gihugu cy'uburundi cy'abaturanyi iyo ndwara rero igaragazwa n'igipimo cyinshi cyiyongera igipimo cy'isukari cyinshi kiba cyiyongereye mu mubiri wacu kigaragara mu maraso cyane cyane rero ni ubwiyongere budasanzwe bw'isukari mu maraso yacu cyangwa se mu mubiri wacu akaba aribwo rero biza kugera bikagutera uburwayi ariko biba bihereye kuri icyo gipimo cy'isukari cyabaye indengera mu mubiri wacu
iyo sukari se iva mu byo turya tuvuge nk'imbuto cyangwa ibindi bintu ni ni isukari ituruka hehe kugira ngo umuntu ayigire ari ifite igipimo kinini mu maraso
Eh, iyo sukari rero nk'uko wabivuze se iva mu byo turya cyangwa se mu byo tunywa iva mu bintu kuko biba byinjiye mu mubiri ubundi ubushobozi bw'umubiri buba bufite eh, ubu- ubu- ubu- ubu- umubiri ufite ubushobozi bwo kuringaniza igipimo cy'isukari hakaba ariyo ah, umubiri winjira muri bya bindi twariye byose ah, ukavanamo ibyo umubiri ukeneye gukoresha ndetse hakaba n'ibyo ah, umubiri udashobora gukoresha ariko icyo gipimo cyose umubiri ukakiringaniza ahanini rero biterwa ko muzi ko kugira ngo umuntu agire imbaraga zo gukora ah, bikenera ibintu bi- bi- bikenera iyo sukari nyine kugira ngo umubiri urusheho gukora hanyuma rero umubiri ufata iyo ushoboye gukoresha hanyuma ikindi gipimo ikindi isagutse ikayihorera hari igihe rero umubiri w'umuntu uhita ubushobozi bwo kuringaniza iyo sukari bityo yose uko yakabaye igatembera mu mubiri wacu igatembera mu maraso aho ari hose umubiri wacu kandi idakeneye nyine ikarenga icyo gipimo ikarenga iyikorerwa ni uko nk'uko wari ubivuze iva mu byo tuba twa- twariye ariko byose tutashoboye gukoresha cyangwa umubiri wacu tutashoboye gukoresha
ye murakoze rwose reka noneho iki kiganiro nk'uko nabivuze abakunzi b'ijwi ry'amerika nibo batwisabiye ko bifuza ko twavuga kuri iyi ndwara ubwo hari impamvu Ah, hari aroni watwandikiye atubwira ati jyewe mfite ibi- ati mfite ibibazo byihariye nizere ko ibyo bibazo byihariye bijyanye n'indwara ya diyabete turimo kuvugaho muri uyu mwanya nagira ngo tumuhe ijambo tumuhe umwanya ah, abaze ibibazo bye aroni aroni uranyumva
Eh, ndabumva neza ye umwaka mushya muhire
yego twese tuwusangire tuwurye ntuturye yego yego hanyuma wari ufi wavuze ko ufite ibibazo mm, ijambo ni ryawe
yego mwakoze cyane nitwara n'isenga iyumva i karusi mu ntara ya karusi i bugenyuzi aho bita muri komine bugenyuzi ni ukuvuga ibibazo byari byanjye mfite Twa- twakuze twumva yuko izo ndwara za diyabete indwara bene izo gusi twakuze twumva cyane cyane bavuga yuko ari indwara z'abakire ngo abantu babayeho neza ariko rero kugeza ubu aho tuba tubaye mu mubiri no mu kirundi usanga izi ndwara yaba umwana yaba umuntu nyine bashiriritse wo mu kirundi ugasanga bakuze wumva ngo uyu mwana ngo ararwaye diyabete cyane umuntu muto muto uri mu kirundi ukumva ngo ararwaye diyabete kuko cyane cyane twumva bavuga ngo abantu ngo banywa ngo inzoga ngo ibintu ngo birimo amasukari ngo menshi ngo nibo bakunda gufatwa ngo n'amadiyabete twagomba rero dusabe umutumire adusigurire neza neza ibyari umuntu arwara diyabete ni ibyari umuntu yoyirinda hamba twumve neza yuko kugira umuntu ayirinde bidasaba yuko aba ari umuntu afungura neza cyane abayeho neza twumve yuko umuntu ari we wese ishobora kumufata urakoze ye urakoze cyane aroni reka muganga abanza gusubize muri makeya kugira ngo tubone uko twakira n'abandi S- um, m- bwana niyo senga sinzi niba mwakurikiye ibyo yavuze telefone ye ntabwo yumvikanaga neza ariko ndibaza ko hari ah, hari hari ibyo mwa- mwumvisemo
yego mura- murakoze cyane kandi arakoze na aroni Eh, icyo kibazo abajije kuko abantu bose barakibaza Ah, nk'uko yabanje atangira abivuga eh, abantu babanje kubara ko diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura ari ari ibintu byi- ari indwara z'abakire cyangwa se abantu baba mu mijyi ariko yashoje neza avuga ko n'aho atuye eh, hose asigaye abona abantu barwaye indwara ya diyabete niko bimeze koko Eh, nk'uko wabona mu giturage cy'abarundi no mu rwanda niko bimeze Ah, diyabete rero ntabwo ari indwara y'abakire gusa n'aba- n'abafite ubushobozi bworoheje baba n'ababa mu mujyi cyangwa se n'ababa mu byaro bose barayirwara ibyo rero ahanini biterwa ah, n'impamvu eh, n'ibintu abantu babamo ah, cyangwa se bahura nabyo bishobora kongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete Ah, mu by'ingenzi twavuga yari yakomoje noneho nawe harimo kunywa itabi harimo kunywa inzoga nyinshi yewe hari n'ibindi yibagiwe ah, wenda byatu- byajyaga bituma kera ntavuga ko ah, ari indwara y'abakire cyangwa se indwara y'abanyamujyi cyane byabaga bijyanye n'imirire Ah, bakaba batari abantu barya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se amavuta menshi ibyo bintu byose byajyaga byitirirwa ko ari ibintu by'abakire ariko ubu twese byatugezeho ku rugero rutandukanye ndetse haba mu cyaro haba he abantu bashobora kuba bafite babigeraho barabibona ku buryo nabo bashobora kubirya cyangwa se bakabikoresha ibyo rero ahanini nk'uko nari nabivuze bwa mbere ni byiza umubiri ukeneye isukari ndetse ukeneye n'amavuta kugira ngo ushobore kubaho dushobore no gukora n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ariko iki gihe tubikeneyemo nicyo gitandukanye ntabwo nshaka kuba kwenda byabonetse cyane kuruta uko byari biri cyane ariko icyo tubikoresha niba umuntu koko ngo twavuze wenda wariye isukari nyinshi wariye niba za soda cyangwa se ukarya ibintu birimo amasukari menshi cyane n'amavuta biba bisaba ko umubiri wawe ubikoresha kugira ngo ibindi niba kongera kurya bize kubona ahantu bijya naho ubu aho bigeze rero muri ino minsi haba nk'uko bavuze mu cyaro n'ubwo byiganje mu mijyi abantu bose bagenda mu mamodoka abantu bakora utuzu tworoshye ku buryo bakora bicaye bya bintu aho kugira ngo babikoreshe ahubwo bikabagumamo ari byo tuza kubona ukabona umuntu afite umubyibuho ukabije ndetse bikagera n'aho birenga ikigero ugasanga afite navuga gute niba babyita umubyimba munini cyane yarabyibushye cyane inda nini cyane ibi byose akaba ari ibinure bigenda biriho ku nda cyangwa se n'ahandi ku matako mu bitugu ahantu hose ibi byose rero biragenda bikaza bikaza kongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete mu cyaro rero nk'uko yavuze dushobora no kubona n'abandi bantu bashaka kuba barwaye iyo ndwara ya diyabete kandi badafite n'ibyo byose twashoboye kuvuga mbere nta mubyibuho ukabije bafite n'ibyo batabifite ibigaruka rero ibyo ngibyo iyo tugiye gusobanura wenda amoko y'iyo ndwara ya diyabete yatanze urugero rw'abana abantu batoya ibyo rero biba mu cyiciro cya mbere twakwita ubwoko bwa mbere bw'iyo ndwara ya diyabete bwibasira abantu batoya abantu bari mu kigero gito abana ndetse n'urubyiruko aho rero ibyo ni indwara twavuga ko nta mpamvu nyayo iragaragara ibitera naho ubushobozi bw'umubiri umubiri uta ubushobozi bwo kuringaniza ya sukari mu mubiri wawe kaba kakandi gake wanyoye cyangwa uko ingana kose umubiri ntabwo ushobora kuyikoresha icyo wayigeneye icyo yagenewe gukora ku mubiri bityo rero icyo gipimo cy'isukari kikaba cyinshi mu mubiri umubiri rero ugira umusemburo witwa insuline niwo uringaniza iyo sukari mu mubiri abo bantu rero twavuze nk'abana cyangwa se mu cyiciro cya mbere inyama iwukora yitwa impindura ntabwo iba igifite ubwo bushobozi bwo gusohora uwo musemburo kugira ngo uringanize iyo sukari ibyo rero birizana kandi biba mu myaka mitoya yo ku bana batoya kugeza mu rubyiruko ibyo rero bisobanura ko haba mu mujyi haba mu cyaro dushobora kubonamo abo bana kuko ni ibintu byizana ntabwo ari byinshi cyane abo bantu bagaragara ni nka kimwe cy'icumi niho umuntu umwe ku bantu icumi barwaye iyo ndwara ya diyabete bari muri icyo cyiciro ikindi cyiciro ni cya cyiciro cya kabiri navuze kirimo ibijyanye n'imibereho y'abantu muri rusange uko iterambere rigenda riza niko n'imibereho yacu igenda ihinduka bijyanye n'ibyo turya nubwo haba mu giturage ibyo abantu baryaga mbere uyu munsi si ibyo bakirya ndetse n'uko bakoraga bakoraga imirimo y'amaboko cyane bagakora ingendo ndende bakajya n'umwanya wo kwidagadura aribyo bintu bitakiriho uyu munsi ibyo byose rero nibyo biza bikaza kurangira umuntu afite umubyibuho ukabije cyangwa se n'ibindi byose byatuma arwara iyo ndwara ya diyabete ibintu byo kunywa inzoga ibipimo by'abantu banywa inzoga haba mu rwanda cyangwa se mu gihugu cy'abaturanyi mu burundi no ku isi yose ibipimo bigenda byiyongera abantu banywa inzoga ndetse n'abanywa itabi ni benshi nubwo hariho ingamba zo kubigabanya zihora ziretwa abantu banywa inzoga n'abanywa itabi nabo ni benshi ibi byose rero kuko haba hari hose byakongera ibyo byago ikindi nanone ubuzima tubaho busaba gukora cyane busaba guhangayika abantu ntibaruhuke ibintu navuga ngo bitera imihangayiko byariyongereye ibyo nabyo ni ibindi bintu nabyo byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete cyangwa se n'izindi ndwara zaba iz'umutima cyangwa se iz'impyiko cyangwa izindi ndwara zitandura twahoze tuvuga kare ibyo rero bisobanura rwose impamvu aho ari hose abantu bashaka kurwara iyo ndwara baba bakuru cyangwa se ababa batoya yego murakoze rwose reka dukomeze twakire n'abandi barategereje da- mu- tugende tu- ba- tubaha umwanya mutoya basobanuze ikibazo cyumvikana hanyuma mubasubize nabwo mu magambo magufi kugira ngo tubashe kwakira benshi bashoboka david ndayikeza uranyumva
ndabumva yego ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo ufite ni ikihe
Eh, ku bijyanye n'iyo ndwara ya diyabete Mhm.
Alo?
ye turakumva baza Ha? ku kibazo kijyanye n'iyo ndwara ya diyabete yego duga ku ijambo
eh, kenshi usanga twebwe aho tuba dutuye atari mu mujyi Mm.
kenshi a- abanyagihugu twese tudashobora gushoboka tumenya yuko umuntu arwaye Mhm.
kandi ugasanga no kubyihereza ibyo ibyo binyobwa nyine by'inzoga bikabyo birimo imisemburo Mhm.
ugasanga tubinywa ku rugero runini tutashobora kumenya yuko benshi ntibamenya yuko dushobora no kuzirwara Tuta- benshi turashaka kumenya uko umuntu ashobora kumenya yuko ayirwaye indwara ya diyabete cyangwa aba yagiye kwi- ashobora kubimenya atagiye kwa muganga cyangwa ari- arinda kujya kwa muganga muganga akamupima yego Da- urakoze cyane davide Da- guma hafi hanyuma muganga agusubize ye ati umuntu yamenya ate ko warwaye diyabete yagomba kujya kwa muganga Ye- ye- cyangwa hari uburyo yabyimenyera ku Eh.
giti cye
Ye- yego na- na- na- nari nagerageje kucyumva ariko kuko ah, indwara ya diyabete eh, ntabwo ari indwara ufa- igufata wenda ngo ugire umubi- umuriro cyangwa se ugire ikindi kimenyetso wagaragaza ako kanya ngo umenye ko wahise urwara iyo ndwara ndetse bazita n'indwara ah, zica buhoro buhoro cyangwa se zigenda zikura buhoro buhoro ku buryo ushobora kuba urwaye iyo ndwara kandi nawe ubwawe utabizi kuko nta bimenyetso igaragaza icyo gihe rero ah, ikintu gisabwa cyane ni uko abantu bagomba kujya kwisuzumisha iyi ndwara waba urwaye cyangwa utarwaye ibi cyane cyane bireba abantu bakuru barengeje kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu kuzamura kuko nibwo ibyago byo kurwara iyo ndwara biba bigenda byiyongera bishobora kuba ko umuntu ashobora kujya kwisuzumisha nta kintu arwaye kujya byonyine agiye kwatse mu ndebere ko ntarwaye indwara ya diyabete hanyuma hari igihe umuntu aba yarwaye yarageze eh, kuri iyo ndwara igeze ku rwego rukuru cyane nibwo utangira kugaragaza ibimenyetso bitandukanye rero n'izindi ndwara twaba dusanzwe tumenyereye aho iyo ugifatwa ugira ibimenyetso ko ibimenyetso biza rwose umaranye igihe kinini uburwayi ndetse bishobora no kuba byaratangiye no kwangiza izindi nyama cyangwa izindi ngingo z'umubiri bimwe mu bimenyetso rero twavuga harimo ah, kwihagarika cyane ah, kugira inzara ikabije kugira inyota cyane eh, gucika intege ndetse rwose ushobora no kugira n'inyota nijoro wari uryamye ukaba wabyuka cyangwa se mu gihe abandi bose ubona bameze neza nta cyangwa imvura cyangwa hakonje ukumva ufite inyota ikabije ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragaza iyo ndwara ya diyabete hari n'aho bigera ku buryo ushobora gukomereka wagira nk'igisebe aho ariho hose nubwo cyaba ari gito abantu babona ko kigomba kuba cyakira ariko wowe ntigikire kikakugumaho ibyo byose rero biza ah, ari uko byageze kure indwara ikumazeho igihe kinini cyane Ah, niyo mpamvu dushishikariza abantu kwisuzumisha nta kintu barwaye ukajya kwa muganga nk'uko yari yabivuze ukaba kuje kwisuzumisha iyo ndwara by'umwihariko mu rwanda kuko ariho nkorera ah, mu- mu mavuriro yose mu rwanda ibigo nderabuzima byose byo mu rwanda ushobora kujya kwisuzumisha iyo ndwara ndetse banayisuzuma ku buntu ni amahirwe wenda atari mu bihugu byinshi ariko ah, dushishikariza abanyarwanda bose kujya mu bigo nderabuzima bakisuzumisha iyo ndwara kandi ku buntu hamya rero ko no mu burundi eh, naho izo porogaramu zi- zihari ndetse naho ziba zitari usanga abafite ubwisungane mu kwivuza cyangwa se ubundi buryo bwose bwo kuvurwa bashobora gusuzuma iyo ndwara ni ikizami cyoroshye bafata ivuriro ryose ri- ri- riba rishobora kukivura ah, kandi rishobora kubona ko urwaye iyo ndwara ya- ya diyabete ndetse bakaba bashobora no kuguha inama z'ukuntu witwara harimo no kuguha imiti wakomeza kunywa igihe wasanze kuba warwaye iyo ndwara ya diyabete yego Ni- iyo ni ni inkuru nziza rero kumva ko abantu bashobora gupimirwa ubuntu ubwo izere ko ubutumwa bubagezeho bazabikurikize bagende bipimishe iyi ndwara itarabarenga yatangi- itari yatangira kugaragaza ibimenyetso Eh, twakire na marcel marcel Yego, ikaze ku neza.
ijwi rya amerika
yego ndabumva mperereye i kigali mu rwanda yego
mfite ikibazo cya mbere nshaka kubaza umutumirwa ko habaho diyabete ngo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu zitandukaniye he icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri ese diyabete yabigira izindi ndwara z'ibyuririzi kuko abantu nzi bose barwaye diyabete hari izindi ndwara bajya guhuza impyiko bamwe na rimwe gucika amaguru gupfa amaso kurwara amenyo n'ibindi diyabete yabigira izindi ndwara z'ibyuririzi n'ubwo itandura ikibazo cya gatatu imibereho yo mu cyaro ku bantu baciye bugufi yaba n'i kigali usanga igoranye cyane ugasanga umuntu yirirwa arahinga undi yirirwa arasa ibiti undi yirirwa aragiye amatungo atabona umwanya wo kwicara ku buryo imirimo akora y'ubwayo ari siporo aba arimo ariko ugasanga arwaye diyabete kandi na bya biryo byo mu nganda by'abanyamasukari ntaho yahuriye nabyo pe yewe na kwa kundi ngo umubyibuho ukabije arimo amagara makeya nkanjye aha ngaha ari umuntu utari munini Mm.
wowe biba bitewe n'iki akabazo ka kane ari nako ka nyuma imbuto dushishikarizwa kurya wenda ziri mu mwanya amasukari kugira twe gukoresha amasukari cyane yo mu nganda nazo ni imbuto z'intuburano zakorewe mu maraboratwari sinzi rero uburyo umuntu yashobora gutoranya ibyo arya kugira ngo yirinde diyabete ubwo aho naho uradufasha uburyo umuntu yatoranya ibyo arya kugira ngo yirinde diyabete kuko hari ubwo ngo isukari izamuka bika- bikaba ikibazo hakaba ubwo imanutse bikaba ikindi kibazo aho ngaho ukuntu murabibaransinga tukabyumva sinzi uko muri bubigenze murakoze n'ibyo bibazo mfite arabibona uko abigenza arabizi ni impuguke
Eh,
Ubwe- ibibazo Eh, byawe Marcel- ni byinshi Eh, Marcel, urakoze cyane nabyumvise Eh, na- nagira ngo mfashe kumusobanurira amoko ya diyabete yego Eh, yari yabatse tukumva umuntu arwaye diyabete yo mu bwoko bwa mbere arwaye yo mu bwoko bwa kabiri nari nigeze kubivuga ariko ndongera musubiriremo yongeyeho n'ubwa gatatu bubaho nabwo yego eh.
Mhm.
Ha- habaho ah, umu- nawe namusobanuye ko umubiri w'umuntu ah, ugira ingingo zitandukanye hakaba inyama ziri mu mubiri buri nyama yose ikaba ifite akamaro kayo mu mubiri rero habamo inyama yitwa impindura Ah, impindura rero niyo iba ishinzwe kuringaniza igipimo cy'isukari eh, ikoreshwa mu mubiri bi- binyuze mu musemburo witwa insulin Ah, uwo musemburo rero umuntu wese arawugira cyangwa n'iyo nyama arawugira igomba kubikora neza ariko hari igihe ushaka kugira ikibazo iyo nyama ntishobore cyangwa se ubwo rugingo ntirusheho gusohora wa musemburo wa insuline uhagije cyangwa se ntinawusore na rimwe ibyo rero cya gipimo cy'isukari nta kintu kikiringaniza mu mubiri isukari yose uko uburyo bwose wayibonye itembera mu mubiri wawe ikaba nyinshi koko ikaba yagutera ubwo burwayi kuko nta nta kiyihagarika gukomeza kwiyongera ndetse ubwo rero ni bwo bwoko bwa mbere aho umubiri w'umuntu udashobora gukora uwo musemburo ngo uringanize ibipimo by'isukari mu mubiri ubwo ni ubwoko bwa mbere bwa insulin- bwa diyabete ndetse rero ubwo bwoko bukunda kuboneka mu bantu bakiri batoya abana ndetse n'urubyiruko ubwoko bwa kabiri ni- ni abantu bakuru biterwa n'imibereho yabo uwo musemburo nk'uko twari twavuze niwo nkunza gukomeza kuvugaho kuko niyo ni- niwo ushinzwe kuringaniza isukari mu mubiri umubiri wawe ukaba ushaka gukora uwo musemburo ndetse wenda ukaba unawukora ku gihe- ku kigero gihagije ariko kubera impamvu zitandukanye umubiri wawe ntushobore kuwakira n'ubwo uwo mubiri n'ubwo uwo musemburo wari icyo rero kigaragara cyane cyane ku bantu babyibushye bafite n'umubyibuho ukabije eh, abantu banywa itabi bose ni abantu bu- bi- ba- uwo musemburo nubwo uh, umubiri uwusohora ntushobora kuwa- ku- kuwakira abantu badakora imyitozo ngororamubiri umubiri wabo ukamera nk'aho usinziriye uwo musemburo nubwo waba uhari nanone ntabwo uh, ushobora gukora akazi kawo nk'ako wagenwe rero iyo mibereho kwaba kunywa itabi kunywa inzoga nyinshi eh, ibyo turya byi- birimo isukari nyinshi n'amavuta kudakora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri wacu utakira wa musemburo n'ubwo wari uhari icyo ni icyiciro cya kabiri bitewe n'imibereho yacu tubamo ikindi cyiciro cya gatatu yavuze ni ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bwa diyabete bukunda kugaragara mu bagore batwite akaba yari asanzwe nta diyabete arwaye cyangwa hari ibipimo bye by'isukari bimeze neza ariko yatwita yajya kwa muganga bagasanga ibipimo by'isukari bye byarahindutse byabaye birebire ibyo biterwa rero n'imihindagurikire y'imisemburo ye mu gihe y'umugore utwite biba no muri icyo gihe atwite akenshi kuko iyo amaze kubyara ibipimo bye bisubira ku murongo gusa byongera ibyago by'uko n'ikindi gihe ushobora kuba warwara diyabete kuko ntabwo biba ku bantu bose ni ibyo byiciro rero ko ari bitatu bikunda kugaragara mu rwanda cyangwa n'ahandi nibyo bikunda kugaragara mu barwayi yanabajije ati kandi se iyi ndwara ko twumva umuntu urwaye iki twumva afite iki yaba ifite ibyuririzi ntabwo ari ibyuririzi ngo yazitiranije n'izindi ndwara zabayeho cyangwa se ziriho ariko indwara zitandura yaba diyabete n'izindi ntabwo zigira ibyuririzi ahubwo uko umuntu arwaye iyi ndwara twavuze ko itagaragaza ibimenyetso ndetse n'ibimenyetso bikagaragara umuntu yarageze kure zigira ingaruka nyinshi ingaruka ibyo zangiza ku mubiri bityo bikaba bishobora gukurura kurwara izindi ndwara mu ngaruka zimwe na zimwe rero iyo umuntu arwaye diyabete harimo uburwayi bw'impyiko indwara z'umutima gucika ingingo tugeze kuvuga ko iyo umuntu ararwaye n'igisebe gitinda gukira indwara z'ubuhumyi uburemba ndetse hari n'ibindi wenda utavuze wavuga iyi ndwara igira n'ingaruka ku mibanire y'abantu ku bukungu bw'umuryango imibereho y'umuryango ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange ntabwo twabyita rero ko ari ibyuririzi ahubwo n'ingaruka zo kuyirwara ntuyisuzumishirize ku gihe cyangwa kuyivuriza ku gihe ikazarinda ikurenga ikindi kibazo yavuze bijyanye n'imbuto abantu barya imbuto z'intuburano agerageje n'ukuntu yavuze numvise ameze nk'umuntu utuye mu cyaro cyangwa se ahandi wenda hashobora kuboneka izo mbuto yavuze ko ari i kigali ndakeka yego biriya bintu tubona twe duhinga inaha mu rwanda imbuto wenda avuga nka ziteye iyi miti tubona tuba ngo ngoteye ifumbire yaba ari ifumbire mvaruganda cyangwa se iy'imborera cyangwa ibyo bintu by'ifumbire akenshi nibyo ni ibintu batubuye nibyo inaha twita ko byatubuwe ariko biriya nubwo iyo fumbire wenda y'imvaruganda itandukanye n'imborera cyangwa se n'ukundi kuntu abanyarwanda basanzwe bafumbira ntabwo ari byo byo gutubura imbuto ibindi ni imiti koko bashaka kuba batera muri ibyo bihingwa cyangwa se bateye muri izo mbuto ku buryo ziba zifite nabyita nk'intungamubiri cyangwa se ibindi bintu bizigize bitandukanye n'ibyo karemano zari zisanzwe zifite namuhumuriza rero haba hano mu rwanda cyangwa se muri bihugu byacu bya afurika cyangwa se muri kano gace k'afurika y'uburasirazuba dutuyemo izi mbuto zose tubona nawe aho atuye ndabona barazihinga niba ari amacunga niba ari indimu niba ari avoka niba ari ibisheke cyangwa imyembe byose babibona ko babihinga aho ngaho iwabo ntabwo cyari cyaba icyorezo mu rwanda nk'uko wenda kiri mu bihugu byateye imbere aho badafite ubutaka buhagije cyangwa se n'umwanya wo kubihinga cyangwa se n'abantu babitegereza igihe cyose bizerera namuhumuriza ko mu bintu dukoresha mu gace kacu ari ibintu bimeze neza ikindi kandi habaho n'inzego zibishinzwe mu rwanda nkeka ko no mu bindi bihugu zihari aho bareba se ibi bintu abanyarwanda bacu barya ntibibagira neza ubuzima cyangwa se n'uburozi bubica ni ibindi bizabagira ingaruka ku mubiri ibyo bigo rero byose ashobora kuba ajya mu masoko wenda bakabona bakakwata wenda izi mbuto za pome ntabwo zera inahangaha bazivana hanze cyangwa izindi biriya byose birapimwa bikarebwa ubuziranenge ku buryo bareba ko zifite zije kugira neza ubuzima bwabo atari bije kubangiriza ibyo nabwira ko urwego rw'igihugu ku rwego rw'igihugu haba hari inzego zibishinzwe zireba ko ibigera ku baturage bimeze neza hanyuma kandi n'ibyo dusanga mu mirima yacu byo dusanzwe tubyizeye ko ari ibintu biba bikoze bihinze nyine tuba twarabonye bitari ibintu by'ibituburano numva hari ngerageje kumusubiza ku byo yavuze yego ariko abatanyuzwe twakongera tukabisubiramo nta cyo bwakomeza ate- atega amatwi hani- n'abandi nabo baraza kubaza kugira ngo nabo tubahe umwanya hari ibindi nawe ari bwunguke muri iki kiganiro nibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima buri wa gatatu uyu munsi tukaba tuganira ku ndwara ya diyabete ku murongo wa telefone dufite na fabien uranyumva
ndakumva ye i- ikibazo cyawe wowe
ndi karusi mu burundi uri karusi yego
yego ikibazo nagomba maze umushumire ku- ku ndwara ya diyabete mbega kubera iki mfise mfise kanseri mu gihe yari mu bitaro bamu- bamuteye diyabete Bamu- bamupimye kandi diyabete biravye Yari- yari mu bitaro yarigwaye diyabete yego
kandi biravye siko afi- siko afise umubyibuho muniniya nk'uko twari tubizi bwa mbere ivyo rero bigaca bidutera urujijo twebwe abanyagihugu mbega ni inyama z'umutumire mbega ibi ni ibihe bimenyetso nawe umuntu yaba ataraje kwa muganga wayimutora wewe ushobora kuba wakiriye umugenzi uyu- uyu uyu muntu ararwaye diyabete ukabibona ati ibi bimenyetso byerekana iyo ndwara ni ibi ku buryo n'ubw'umuntu yari mu kibano hariho ko yagiye ariko nda- ni indwara umuntu age- agwa- arwara agenda Si- a- ari naza ku munsi useka aba yarembye ku buryo ubibona ati uyu muntu a- a- a- arafite indwara ya diyabete
Ye, ndabyumva ubwo nta- ntabwo wadukurikiye mbere kubera ko mu aho ngaho mu burundi hari benshi bafite ibibazo byo kudukurikira hari- gu- guma hafi akubwire muri makeya gusubiremo muri makeya kugira ngo tubashe gukomeza Eh, ya- yari yagiye abivugaho ibijyanye ni- n'ibimenyetso eh, ne- by'indwara Ye.
kandi ko igera Mm.
kuri ari byo- ari bwo bitangiye kugaragara muganga Eh, nk'uko nari natangiye mbivuga a- indwara ya diyabete ntabwo ari indwara wavanga reka ntegereze ko nzabona ibimenyetso njye kwipimisha cyangwa njye kwivuza Na- namubwiye ko umuntu wese mukuru cyane cyane abantu barengeje kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu byibura akwiye kujya kwisuzumisha iyo ndwara rimwe mu mwaka kuko abantu benshi baba bayirwaye nta kimenyetso na kimwe bafite nta n'ububabare na bumwe bafite kandi bayirwaye ni ukuvuga ngo abantu benshi bashobora kuyirwara kandi badafite ibimenyetso ariko rero hari ibimenyetso nk'uko yari yayiba- yari yabibajije ni ukujya guhana inyota ikabije igihe cyose eh, gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe ah, ku- kugira umunaniro udasanzwe ah, ndetse hari n'abashobora no kugira n'ibiro byinshi ariko twavuga eh, twavuga ko ibimenyetso cyane cyane bigaragara ni ukugira inyota ikabije cyangwa inzara ikabije ah, kujya kwihagarika cyane umunaniro hari n'aho bigera umuntu agatangira kuro- kureba eugene aza kumufasha ibikezi niba mu kirundi ariko babyita
Ye, eh, ibikezi reka Eh, kubona ibintu bimaze Yego.
ukabona ari ifu itagaragara neza ibintu bisa yego ndumva byumvikana ibyo ari byo byose no mu kirundi bashobora kuba ariko babivuga Ndaba- ndabaza uwo turi kumwe hano yego umurundi eh, yego ni ibyo ni ibimenyetso ariko ntabwo ah, ndashishikariza abantu gutegereza ibyo bimenyetso kuko bizi umuntu iyo yarwaye
Ye- yego ni ibyo ni ibyo ngibyo ntabwo ni icyaka gikabije inzara ikabije eh, no kwihagarika cyane ku- kunyara cyane ndetse n'umuntu akagira inzara n'umunaniro ukabije ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara Ye, ibikezikezi ambwiye ko iryo jambo atarize mu kirundi ariko ko we arabyumva arabyumva ko ari uko ba u- umuntu ata- abona atabona neza
yego eh.
yego Nuko, eh, reka dukomeze noneho ng- m- mbere y'uko nakira undi muntu reka nku- nkubariza akabazo gatoya ku bijyanye n'imbuto twigeze kuvugaho Eh, hari imbuto hari imbuto ziba zumishije zibitse nko mu mu dusashe hari imbuto ziba za- zarasaruwe twifitiye mu rugo ariko bikavuga ko iyo zamaze gushya cyane ziba zirimo isukari nyinshi eh, kurusha i- iyo zi- ziki- zitari za eh, zitari za- zaneka Yego.
cyane niba ariko nabivuga guhisha I- ubwo i- ibyiza ni ukuzirya mbere aha mwatugira inama ki
U- ubundi imbuto zikwiye kurya nyine nabyita zigisarurwa Mhm.
ariko nk'uko wari ubivuze hari igihe ah, wenda nk'abantu batuye mu mijyi zibageraho hashira igihe ndetse no kuzibika bikaba bisaba ko bazumisha nibyo koko isukari yabyo yiyongera ariko ubu icyo gihe biba bishatse kuvuga ko noneho uko twaziryaga ingano yazo niyo ikwiye kugabanuka niba zikugeraho zarahindutse kandi isukari yariyongereye koko ingano yayo niyo iba ikwiye kugabanuka nicyo nabivugaho nako ubundi imbuto ziba zigomba kuribwa ako kanya kugira ngo nabwo usibye n'isukari haba harimo n'izindi ntungamubiri no twibanze ku isukari uyu munsi yego ye ku murongo wa telefone dufite na claude claude wowe urahagana he
ndi umusanzu mu rwanda yego ikibazo cyawe nagusabye kubaza umutumirwa ni iki umuntu yakora ku giti cye kugira arwanye diyabete ayirwanye
kugira ayirwanye atazayirwara mu buzima bwe kora siporo
ibyo nari nshaka kumubaza Yego, reka- yasobanurira nyine yego tega amatwi agusubiza
Eh, ngi- ngi- ngiye kugusubiriramo ibintu wenda bi- bimwe biraba bigenda bisa ariko ubwo ni ibisubizo bijyanye n'ubuzima bwacu tubamo mu rwanda umuntu agomba kurya indyo iboneye I- indyo iboneye rero twari twavuze ni indyo iba yiganjemo imbuto imboga n'ibinyamisogwe eh, ndetse n'ibyubaka umubiri ni ni indyo i- iboneye mbega indyo yuzuye ikindi cya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri imyitozo ngororamubiri hano tuvuga ntabwo ari iyo kuba ngo ah, ngiye kuba hari wabigize umwuga iminota mirongo itatu ku munsi irahagije waba ugenda n'amaguru ah, gake bisanzwe ntabwo bisaba imbaraga nyinshi cyangwa se iminota ijana na mirongo itanu mu cyumweru ikaba ariyo minota mikeya Ah, ikindi Ah, ni ukugabanya nyine u- eh, umubyibuho umuntu agomba kuba afite ibiro bingana n'uko areshya ibyo bintu nanone bi- bihera nyine nanone bw'ibyo twavuze kurya indyo iboneye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri iyo udakora ibyo bibiri nyine nibwo ushobora kugira uwo mubyibuho u- u- u- ukabije ibindi ni ukwirinda kunywa itabi no kunywa inzoga Ah, ibyo nabyo ni ibindi nanone twari twavuze Eh, hanyuma kuruhuka bihagije kugira ngo wirinde umuhangayiko kuko umuhangayiko w'igihe kirekire nanone wongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete Ah, ikindi rero cya nyuma nanone navuga nakomeje no kuvuga kare ni ukwisuzumisha iyo ndwara kuko hari n'igihe baba batangiye gutangira kwirinda iyi ndwara nyamara waranayirwaye ukaba utabizi ibyo byose rero u- izi ngamba ziherekezwa no kwisuzumisha Ah, kugira ngo umenye ko utangiye kwi- kwirinda kandi wararwaye iyo ndwara ahubwo wari ukeneye kuvurwa ndetse kandi wasanga waranarwaye iyo ndwara ugatangira kuvurwa kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze neza Eh, numva ari ibyo ngibyo namubwira mu magambo makeya ndibaza ko bisobanutse neza birumvikana rwose ye twakire na ivan ivan urahagana hehe urakoze nawe
narereye mu mu rwanda mu ntara y'amajyepfo akarere ka nyanza Mhm.
dushaka kubaza umutumirwa mbese diyabete ni indwara ikira cyangwa iyo umuntu ayirwaye aba ategereje kubyishyura nta kindi
yego re- mu- reka gusubize hari ikindi kibazo wari ufite uretse icyo ngicyo Eh, ikindi kibazo Mm.
ese ko hari abantu tubona batanywa isukari batarya inyama ariko bakanga bakarwara bakarwara iriya ndwara yo ibitewe n'iki mbese ibiyitera birengeje ibyo ngibyo bindi bari kutubwira birengeje kunywa itabi kunywa inzoga hari ibindi umuntu yakwirinda
Mhm. ubwo turagenda dukomeza kubivugaho reka ak- agusubize
Yeah. Ah, i- iyi ndwara ya diyabete rero ntabwo ari indwara ikira nk'uko ushobora kurwara izindi ndwara ah, ukaba wanywa imiti wa- ukayikira burundu gusa bitewe n'aho ah, ibipimo by'isukari yawe bingana ndetse n'igihe umaranye isukari ushobora kujya ku miti ah, ba- abaganga bakakuvura bakakwitaho ibyo bipimo bikaba bishobora kugera nk'aho ah, ibipimo byabyo bingana nk'iby'umuntu utarwaye iyo ndwara ya diyabete ariko wahagarika kunywa imiti cyangwa se wanani wahagarika za ngamba zose twavuze umuganga yakugiriye ibipimo bikongera bigazamuka ni ukuvuga ngo ni indwara eh, kimwe n'izindi ndwara tuvuga z- zitandura ni indwara zifite indwara zitwa karande iyo wayirwaye iyo ndwara wigumana ubuzima bwawe bwose aha nkagira ngo nanone ngiye amahirwe yo gutanga ubutumwa wenda ku banyarwanda ndetse n'abarundi bose abo barimo kutwumva yuko bakirinda abaganga ba magendu cyangwa se babandi bo mu biturage iwabo cyangwa ariho hose bababeshya bakabatwara amafaranga yabo n'ubutunzi bwabo bari bafite bababwira ko babazaniye imiti igiye kubakiza ntabwo imiti iraboneka ntabwo iragera inaha ngaha iwacu niba inabaho ariko ntayihari kandi iramutse ihari na leta yacu yaba iya mbere kuyigeza ku banyarwanda bayo ntabwo rero nta handi iyo miti niramuka izaza izaza izaboneka atari mu mavuriro ntabwo izaboneka mu baturage cyangwa se abandi bantu bakora ubuvuzi butemewe twasaba abaturage ko bakima amatwi abo bantu bakitabira kujya ku mavuriro avura izi ndwara cyangwa se amavuriro ya leta yose abegereye hanyuma ikindi yarabajije cyavugaga ejo cyavugaga icyo ari cya kibazo kindi cya kabiri yabajije
yabazaga niba niba ivurwa igakira cyangwa se n'iri muntu aba ategereje yabaze ko ivurwa igakira cyangwa se ibindi bintu bishobora kuyitera tutavuze mu biti bisanzwe ibyo twari twavuze bwa mbere hariho ino ndwara hariho ibintu twakwita nk'uruhererekane rwo mu muryango ariko uruhererekane rwo mu muryango ninde usobanura hano byumvikane ko bidashatse kuba ko niba njyaye umwana umwana wanjye agomba kurwara diyabete nawe uwo abyaye akazarwara diyabete birashoboka ko mu bisekuru mu bantu benshi ushobora kuba uvuka mu bantu bigeze kurwara iyo ndwara ya diyabete ishobora kuzafata umuntu nyuma y'igihe umwe cyangwa se ntindamufata ariko birashoboka ko uruhererekane rwo mu muryango rushobora no kongera ibyago byo kurwara iyi ndwara ya diyabete umuntu umwe mu muryango wawe niba yarayirwaye hari igihe bishobora no kuzajya no ku gisekuru cya kure ugasanga umuntu arwaye iyo ndwara ya diyabete ibyo rero bisobanura ko wenda ushobora kubona umuntu wari umeze neza kandi n'ibyo byose twavuze atabikora ariko ubona arwaye diyabete ikindi ni ugukura imyaka uko umuntu agenda akora ibipimo by'isukari cyangwa se n'ubushobozi bw'umubiri we bugenda bugabanuka harimo n'ubwo twahoze tuvuga by'uko umubiri ushobora kwakira wa musemburo wa insuline cyangwa se uko umubiri ukora uwo musemburo wa insuline ubwo bushobozi bugenda bugabanuka bityo rero ukabona umubare munini w'abarwaye indwara ya diyabete uri mu bantu bakuze cyane kuruta mu bantu batoya ndetse na bya ntitwaze tuvuga byo ko abantu bagomba kujya kwipimisha naryo tureba abantu bakuru kuko uko navuze ko ari abantu bakuru ibyo byose ni ibintu bitari muri biriya ntitwavuze ariko bishobora no gutuma umuntu ashaka kurwara iyo ndwara ya diyabete nubwo yari yaririnze bya bindi byose twari twavuze byo kutanywa itabi akora imyitozo ngororamubiri n'ibindi byose twari twavuze kare
ndumva byose ishingiro ryabyo ni kwipimisha kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze hanyuma abaganga bamwiteho niba yaba agiye kuyirwara aho kugira ngo ajye kwa magendu nk'uko murimo mubivuga
yego dufite na gilbert butoyi kuri murongo wa telefone gilbert ijambo ni ryawe urahagana he
hano hano Gilbert uri he telefone ye yaricitse mu kanya none ubanza yongeye igacika Gilbert batwumva nanone telefone ye nanone iracitse twari tumaze kumubura mu kanya turongera turamugarura none iracitse turakomeza no kuganira kuri iyi ndwara ya diyabete indwara itandura ariko kandi ikomeze kwibasira abantu benshi sinzi niba abantu baribo babisobanukirwa neza barakomeza kugaruka kuri iki kintu cy'uko umuntu atabyibushye ariko akagaragaza akarwara diyabete sinzi ukuntu baribo bisobanukirwe neza ko buri wese ashobora kuyirwara yaba ari umwana yaba ari umuntu unanutse yaba ari ubyibushye haracyarimo akantu k'akabazo ko kumenya impamvu umuntu unanutse nawe arwara diyabete niba sinzi niba hari akantu mwakongeraho
nabisobanuye uko impamvu zitera iyo ndwara ya diyabete umuntu ashobora kuba ananutse wenda akarwara ya diyabete yo mu bwoko bwa mbere ntibaza ko atari barimo kuvugaho cyane ariko no mu bantu bakuru bananutse bashobora kuba barwara diyabete nubwo ananutse ariko wenda ashobora kuba ananutse anywa itabi cyangwa se ananutse anywa inzoga nyinshi ibyo byose birashoboka cyangwa ananutse adakora imyitozo ngororamubiri nubwo atabyibushye ibyo byose nabyo byongera ibyo byago byo kuba warwara iyo ndwara ya diyabete hari n'ikintu avuze cy'uruhererekane mu miryango nubwo atari ijana ku ijana kuba uwo ubyaye wese azarwara iyo ndwara ya diyabete ariko birashoboka ko ari wowe byabaho nubwo byaje bigasanga udafite umubyibuho ukabije numva twabifata gutyo ibindi wenda hari umuntu azi umuganga ashobora kwegera umuganga akaba yakora ibindi bizamini by'umwihariko akaba yareba icyabiteye kuko wenda birashobora kuba hari izindi mpamvu zabitera kuko nk'uko twavuze twavuze ko hari inyama y'impindura ikora uwo musemburo iyo nyama nayo igira uburwayi ubwayo nk'uko ushaka kurwara igifu waba urwaye igifu cyangwa warwara amara bityo igogorwa ry'ibiryo ntirishobore gukorwa neza urwara mutorerwa iyo ndwara indwara z'impindura z'iyo nyama nazo zigira ingaruka kuri rya korwa cyangwa se uko wa musemburo wa insuline ukoreshwa mu mubiri wawe cyangwa se ikorwa ryawo ibyo rero ni ibindi bizamini bishobora gukorwa n'umuganga ariko umuntu ku muntu atari ukuvuga ngo ni ibintu wavuga muri rusange abantu bose bahuriyeho
yego twakire na inosa rwose birasobanutse inosa inosa urahari yego ikibazo cyawe n'aho uherereye
kindi mu kanyonsha mu gisagara cya bujumbura reka ikibazo na cyenda se nk'uyu muntu arwaye diyabete hariho imiti kwa muganga yo kwipfufahaza cyangwa nta miti ihari cyangwa impanuro wotanga nk'urwaye diyabete kugira yikingire niba ari nk'iyo cyangwa hariho umuti ubwira umuntu iyo yumvise iyo aguye iyo ndwara ya diyabete kugira akire burundu kuko hariho benshi nk'umugenzi avuga yuko arwaye diyabete mugabo bakamubuza kurya ibintu harimo umunyu agafungura noneho agumye abifungura iratuma ikira atari miti afashe cyangwa no gupfufahaza gusa nicyo kibazo na yisuse biratubwira ko hariho umuti yorya igakira wose cyangwa ko hariho umuti watuma upfufahaza
okay inosa uguma ku murongo rero hanyuma agusobanurire kuko ibyo ubajije byinshi yari yabivuze bijyanye n'imiti ndetse noneho ubwo yenda icyo yakongeraho n'impanuro mu bijyanye n'uko umuntu yakwifata igihe afite diyabete muganga yego nk'uko twari twabivuze ko kwa muganga hari imiti umuntu ashobora kunywa bityo ubuzima bwe bukamera nk'ubw'umuntu utarwaye diyabete amavuriro yose rero arayigira hanyuma nk'uko wavuze ikindi ni ugukurikira nyine inama uhabwa n'umuganga inama rero umuntu ahabwa n'abaganga akenshi zisa na ziriya nama twahoze tuvuga umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara diyabete ho hakiyongeramo ko ugomba gukurikiza amabwiriza yo kwa muganga kubahiriza randevu aba yaraguhaye igihe uzasubira kwivuriza no gukurikiza ibyo yakubwiye byaba ibyo gufungura ndetse n'ibindi byose yakubwiye mu myitwarire yawe bisaba gukurikiza inama zo kwa muganga cyane cyane kunywa imiti yo kwa muganga no kubahiriza gahunda uhabwa n'umuganga ni ibyo by'ingenzi yego ndumva byumvikana murakoze cyane twakire na alexi uranyumva yego urahagana he
ni kigali mu rwanda aho bita umurenge wa ndera yego ikibazo cyawe yego ikibazo cyanjye ntabwo numvishe ku cyo kiganiro neza kugira ngo mumbwire mu ncamake incamake ubwo turahera he ko tumaze hafi niko ari igihe kinini cyane ra inota mirongo ine n'itanu irenga tumaze turamenya tuhera hehe mbwira niba hari ikibazo cyihariye wifuza kubaza tuba aricyo duheraho kuko turimo kuvuga ku ndwara ya diyabete
yego ngo nanjye mbe nabaza ati se ku bijyanye n'indwara ya diyabete buriya isukari ijyanye n'iy'ibisheke cyangwa se isukari y'ibindi bintu bijumba nayo bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu nibyo nagira abana n'ibumbazi yego reka gusubize
yego urakoze rwose kuri iki kibazo twari twabivuze isukari cyane cyane iri mu biryo turya nk'uko wari uvuze ibisheke cyangwa ibijumba ibyo byose bifite isukari kuko niyo ubirya nawe urabyumva ko bifite isukari ariko isukari yabyo ntabwo ari isukari mbi ku mubiri w'umuntu ugereranyije n'ikigero cy'ibyo umuntu ashobora kuba yariye gusa isukari zose muri rusange yaba dushyira mu cyayi cyangwa mu gikoma nayo ntabwo ubwayo ari mbi ahubwo ikigero cyayo nicyo kibi ndetse n'icyo umuntu agiye gukoresha iyo sukari niba uri unyoye isukari mu gitondo cyangwa se nanone saa sita ukongera ukarya ukanywa isukari nyinshi kandi wicaye hamwe utayikoresha umubiri wawe wicaye hamwe iyo warya yose iba ari isukari izaguteza ikibazo ku buzima bwawe niyo mpamvu biba bigoye kuvuga ati umuntu ubundi abaganga mwazatubwiye umuntu azajya anywa akayiko kamwe k'isukari cyangwa se tuzayireke kunywa isukari ntabwo byakunda kuko ubuzima bw'abantu n'imikorere y'abantu ibyo bakora niba ari abakora imirimo y'ingufu niba ari abagenda ingendo ndende abo ikigero cy'isukari akeneye gitandukanye n'ikigero cy'isukari cy'umuntu ukora wicaye mu biro ndetse n'icy'umuntu ukora wenda ugenda atwaye imodoka abo bose rero bagomba kuba bafite isukari ingana n'imbaraga bakenera ku munsi wabo icyo bakenera gukora akenshi rero ibyo biraganirwa haba muri kino kiganiro cy'indwara ya diyabete biza ko habona n'ibindi biganiro by'ubuzima bivuga ku mirire by'umwihariko bibaho ku mavuriro ku maradiyo mu rwanda rwose no mu bundi byumva aho habaho ibiganiro by'umwihariko bijyana ku mirire twakomeza kujya twumva ibyo bintu twitabira wenda inama z'abaganga ariko by'umwihariko nyine isukari yose uko yangana igomba kuba ari isukari umubiri w'umuntu ukeneye agiye gukoresha atari isukari yo ugiye kunywa ngo wicare wisoke mu mubiri wawe kuko ibizaguteza ibibazo igihe icyo ari cyo cyose yego atari ukuyinywa gusa ngo umuntu ayinywere uburyohe twakire vianney vianney vianney uradusakuriza
yego niho nabumva aho hantu uri ko hari urusaku reba ukuntu wakwigira hirya gato hanyuma ubaze ikibazo cyawe
yego
urahagana he uri ku ishuri urumva utwana inyuma
ni ahantu mu ibarabara hari abantu benshi gusa gerageza ubaze ikibazo cyawe
ariko natahuye neza ko binuze intangamarara y'ibyo tuganiriye yebwo ukurikire noneho turimo kuganira ku ndwara ya diyabete hari ikibazo wumva wiyifiteho diyane hari ikibazo wumva ufite kuri iyo ndwara ya diyabete
ikibazo kirahari nyine ikibaze kibaze hanyuma dukomeze
none mbega ibimenyetso bya diyabete ni ibihe
biragaragara ko utadukurikiye vianney ibimenyetso yabivuze umuganga yabivuze ariko ntacyo ari mu rwamo rwinshi sinabyumva
ntacyo reka nguhe amahirwe agubwira mu ibimenyetso bikeya mu byo ushobora kwitwararika muganga guma hafi vianney
vianney murakoze ibimenyetso by'indwara ya diyabete nk'uko twari twabivuze ni ibimenyetso bigaragara indwara yageze kure ari nayo mpamvu twavuze ko dukangurira abantu bose kwisuzumisha iyi ndwara batari babona ikimenyetso na kimwe ariko bimwe mu bimenyetso ni ukugira inyota ikabije inzara ikabije kwihagarika cyane umunaniro ukabije ndetse no gutakaza ibiro hari n'ikindi kimenyetso gikunda kugaragara wakomereka igikomere cyawe ntigikire vuba kandi ubona cyari gito cyagomba kuba cyakize ibyo ni byo bimenyetso cyane cyane bikunda kugaragara ku barwayi ba diyabete
wabyumvise vianney
rero nabyumvise ikindi yakomeje kuvuga ni cy'ingenzi ni ukwipimisha kugira ngo umenye niba udafite iyo ndwara cyangwa se niba utagiye kuyirwara kugira ngo umenye uko ubyifatamo kwipimisha cyane cyane ku bantu barengeje bageze ku myaka mirongo itatu n'itanu bakajya kwipimisha mu rwanda aho bapima ku buntu ntabwo tuzi mu burundi uko bimeze urakoze cyane twibutse abo turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu aho tuvuga ku bijyanye n'indwara uyu munsi turimo kuganira na bwana simon pierre niyonsenga ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diyabete mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda turaganira rero ku murongo wa telefone amaze kudusobanurira byinshi niba hari usigaranye ikibazo atubwire tumuhe umwanya haracyari iminota mikeya ariko mu gihe dutegereje reka mbe nibarize muganga iyo umuntu yamaze gufatwa n'indwara ya diyabete ikintu gikomeye cyangwa se ikintu cya mbere na mbere yakwitwararika ni iki
ikintu cya mbere umuntu yakwitwararika ni ukubahiriza inama za muganga ndetse ukirinda guhahamuka ko abantu benshi iyo bamubwiye ngo urwaye indwara ya diyabete hari ushobora kuba yumvishe bwa mbere cyangwa se uyifiteho amakuru mabi izo amakuru y'urucantege ni byo koko ni indwara idakira kuko ni indwara mbi ariko aho ubuvuzi bugeze ni indwara umuntu ashobora kubana nayo ubuzima bwe bwose akabaho ubuzima nk'ubw'undi muntu atarwaye ikintu cya mbere ntabwo ni ukwitwararika ku nama zo kwa muganga ubundi ukirinda bimwe twahoze tuvuga byongera ibyago n'ubundi byo kuyirwara ni ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze ubundi ubuzima buzira umuze nubwo tuvugana ukajya ni twavuze kurya indyo iboneye gukora imyitozo ngororamubiri kwirinda kunywa inzoga n'itabi cyangwa se ibindi bisindisha kwirinda umuhangayiko utari ngombwa w'igihe kirekire ubundi umuntu agakora imyitozo ngororamubiri ibi byose ni inama umuntu ahabwa n'abaganga igihe cyose ageze kwa muganga nicyo kintu gikomeye icya mbere umuntu yakwitwararika ni ukujya kwa muganga akubahiriza n'inama za muganga naho ubundi ubuzima bwose burakomeza kimwe n'ubw'umuntu wese utarwaye iyi ndwara ya diyabete
akabazo ka nyuma ndabona turimo tugera no ku musozo mwamaze kutubwira ko diyabete iriya yo mu bwoko bwa gatatu ifata abamama ababyeyi batwite igipimo cy'isukari kikazamuka kandi tuzi ko diyabete ari indwara ari imwe mu ndwara zitandura ahangaha umubyeyi ashobora kuba yayihereza umwana mu buryo runaka ko urebye basangira byinshi mutubwire muri makeya mu masegonda dusigaranye
koko izo mpungenge nizo ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi afite isukari nyinshi mu mubiri we umubiri w'umwana atwite cyangwa se ubuzima bw'umwana aba abayeho mu nda ye buba buba mu isukari nyinshi mu gihe ariko umubyeyi atavurwa kuko iyo avurwa bamuha imiti igipimo cy'isukari kikamera nk'icy'umuntu utarwaye iyo ndwara bityo umwana nta kibazo aba afite ariko nko ku muntu wenda utarabimenye akazagenda ageze igihe cyo kubyara kwa muganga baba bafite ingamba zo kwita kuri wa mwana ukivuka ku mubyeyi urwaye iyo ndwara ya diyabete ntabwo ari indwara ngo uvuge ngo arayanduye we ngo azakomezanyayo umwana aravuka kandi bikaba birarangiye ntabwo iyi ndwara ayandura nubwo yaba umama we yarayitwite gusa hariho uko abaganga bamwitaho nk'umwana wabaga ubyawe n'umuntu urwaye indwara ya diyabete ariko ni ibintu by'akanya gatoya ku buryo ndetse n'ababyeyi badashaka kubimenya cyangwa se undi muntu aramutegereza atabimenya ariko ntabwo ari indwara umwana umubyeyi yanduza umwana we mu gihe yari amutwite gusa icyo nakongeraho ni uko umubyeyi utwite akarwara iyi diyabete byongera nk'ibyago by'uko aba yavanamo inda cyangwa se ibindi byago byaba ku mwana ariko bitewe n'uko umubyeyi yararwaye diyabete ariko bitari ko umwana yaba yanduye iyo ndwara ya diyabete reka tuzabigaruke wenda bashimiye cyane simon pierre niyonsenga nshimira n'abo twari kumwe bose n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma justin twit na